Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeeraa sagantaa keenya waliin turtii gaarii. Naannoo Gambeellaatti lakkoofsi namoota balaa lolaan qe'ee ofiirraa godaananii dabalaa adeemuu laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe akkasumas hongee hamaan gaanfaa Afrikaa rukutuu laalchisee gabaasaa ergame qophii har'aa keessatti ka dhiyeessinu ta'a. Guyyaan har'aa hagayya 29 wixata bara 2022 sagantaa har'aa waliin an tuujibee horaati. Gabaasa armaan oliitti dabalata ka torbanitti wixata dhiyeessinu qophii ispoortiif Ameerikaaf uummata isheellee gara boodaa dhiyaatu oduudhaaf gara jaalanneettiin isin dabarsa.
Attam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo. humnootiin tigraay magaalaa bulchiisa naannoo amaaraa keessa jirtu waldiyaa qabatan oduun jedhu soba ta'uusaa dubbi himaan bulchiisa naannoo tigraay ibsanii jiru dilbata kaleessaa galgala sabaa himaan addunyaa hangi tokko addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf magaalaa waldiyaa seenuusaa ka gabaasan yoo ta'u wiixataarraa bakka bu'aan tplf raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti soba amma ammaatti magaalattiin seennee jedhaniiru walwaraansi haaraa ka'e kun magaalaa qobboorraa gara kaabaatti fagaatee seenee jira waldiyaan immoo finfinneerraa fageenya kiiloomeetira dhibba sadii caalaarra ka jirtu yoo ta'u daandiin magaalaa maqaleerraa gara kibbaatti akkasumas gara finfinneetti geessuuf iddoo tarsiimoo qabeettiidha yeroo fedhettiyyuu addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf gara kibbaatti fagaatee deemuun mootummaan federaalaa dammaqinaan akka ilaalu taasisa waggaa darbe tplf daandii sanarra magaalaa dasee ega to'atee booda finfinneerraa fageenya kiiloomeetira dhibba lamarra ga'uunsaa ni yaadatama walitti bu'iinsi kun torban darbe ka'uusaaf mootummaan itiyoophiyaaf tplf inni tokko sakaan himataa ka jiran yoo ta'u jimaata darbe mootummaan itiyoophiyaa samiirraa haleellaa gaggeesseen magaalaa maqalee keessatti oolmaa daa'immanii haleeluun yoo xiqqaate nama torba ajjeesuunsaa ni yaadatama. humnootii federaalaa fi tplf gidduutti wal waraansi yeroo itti fufee jiru kanatti uummanni kuma hedduun godina walloo kaabaa konyaa raayyaa qobboo keessaa dheessaa jiran dhukaasa dhaabiinsa baatii shanii booda torban darbe gaafa roobii wal waraansi ka jalqabame yoo ta'u magaalaa qobboo keessaa uummanni kuma hedduun godaanuu fi barattoonni yuunivarsiitii waldiyaa sodaaf jecha mooraa sana gadhiisanii ba'aa akka jiran gabaafameera. sanbata darbe kana istaadiyeemii yuunivarsiitii baahirdaar keessatti sirna eebba barattootaa gaggeessamee ture irratti abuna ermiyaas akkasumas koomaandar atleet daraartuu tulluuf dooktorummaan kabajaa kennamee jira godina walloo kaabaa fi godina hawaasa oromoo keessatti sabakaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an abuna ermiyaasiif atleetii itiyoophiyaa beekamtuun koomaandar daraartuun biyyaa fi lammii ofiif waan gumaachan irraa ka'uun badhaafamuun isaanii ibsamee jira. qaamaan iddoo sanatti kan hin argamne abuna ermiyaas dhaamsa viidiyoon waraabamee dhiyaate irratti wal waraansi akka dhaabbatuuf isinin kadhadhaa jedhan yeroo wal waraansi hamaan ammaan duraa sun gaggeeffametti iddoo sana waan an tureef jecha wal waraansi eenyuuf iyyuu gaarii akka hin taane argeeraa jedhaniiru koomaandar daraartuu tulluu gamasheen dooktarri kabajaa naa kenname kun kan koo qofa mitii jechuun haasawaa dhageessifteen. kanneen dirree addunyaa irratti gama atleetiksiin injifatanii alaabaan biyyattii waltajjii irratti akka ol ba'u taasisan akkasumas leenjiftootaa fi kan federeeshinii atleetiksii itiyoophiyaa ta'uusaa ibsuun barbaadaa jettee jirti. gaazexeessonni sudaan gamtaa oguma isaanii yeroo jalqabaaf kan hundeessan yoo ta'u kanneen kanaaf qabsaa'aa turanis kun fonqolcha mootummaa waraanni gaggeesse booda waan gaarii bilisummaa ijaaruuf gargaaru jedhamee jira. oguma pireesiif jecha waggoota soddoma caalaaf ka qabsaa'aa turre sanaaf injifannoodha jechuun gaazexeessota keessaa tokko ka ta'an waaleed alnoor dubbatanii jiru. hoogganoota gamtaa kanaa filachuuf jecha sa'aatilee hedduuf aduu keessa ega turanii booda kana jedhan gamtaan gaazexeessotaa kun miseensota kuma tokkoof dhibba tokkoof jaatamii afur kan qabu yoo ta'u dhibba ja'aaf shantamii sagal dilbata kaleessaa argamuudhaan sagalee kennanii jiru. liibiyaa keessatti humnootiin bulchitoota wal mormanii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 23 ajjeefamanii kanneen biroo 140 ta'an madaa'uu ministiriin fayyaa ka biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira daandilee magaalaa galma mootummaa biyyattii tiriippoolii irratti konkolaataan gubaman kan mul'atan yoo ta'u humnootiin hidhatan kan gamlameenii wal morman magaalattii too'ataa jiru. kunis waggaa lamaaf tasgabiin hangi tokko argamee ega ture booda hookarri ammaa kun deebi'ee ega ka'ee booda sabaa himaan naannoo akka gabaasanitti miliishoota birgeedii warraaqsaa tiriippoolii jedhaman kan heetman taajuuriin hoogganamantu garee miliishaa kabiraa abdelgaahanii alkiikir waliin wal ta'e kan giheen waaniin hoogganamu waliin wal waraanan. mootummaan muummicha ministeeraa abdulhaamid beebahaa kan tiripoolii keessatti maaddeeffate akka jedhutti milishaan tokko milishaa sakaan biraa irratti ennaa dhukaas walitti bu'iinsi kun uumame dorgommii aangoo muummicha ministeeraa beehaa fi kan mormituu isaanii kata'an muummicha ministeera magaalaa handaara galaanaa sirxee jedhamtu keessa maaddeeffate gidduu jirutu hookara kana daran kan hammeesse fakkaata qabeenya boba'aan kan badhaate liibiyaan. hoogganaan ishee abbaa irree kan yeroo dheeraa mo'ammar gaadaa fi aangoo irraa darbamanii bara 2011 eega ajjeefamanii booda biyyattiin jeeqamsa keessatti kufte kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaabbati hawaa kan yuunaayitid isteetsi rookeeta humna guddaa qabuu fi kan ogeessota hawaa baachuu dandeessu kan biroo wajjin gara ji'aatti erguuf haala itti danda'amu yaaluuf jecha wiixataa irraa furguggisuuf karoora baasee ture. jimaata dhufutti dabarsee jira karoorri haaraa kun hafuusaaf sababaan boba'aan dhangala'aa jiraachuunsaa ega baramee booda rookeetiin har'a furguggifamuuf turte kun nama feetee kadeemtu miti rookeetiin kun silaa har'atu kaatee naannoo ji'aarra torban ja'aaf turtee lafatti kan deebitudha yaaliin kun milkoofnaan naasaan bara 2024 ogeessota hawaa gara ji'aatti erguuf kan karoorfate yoo ta'u jalqaba bara 2025 immoo akka isaan ji'arra qubatan gochuudha oduun ammaaf qabnu kanuma.
daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. naannoo gaambeellaa keessatti balaa lolaa torban kana keessa mudateen lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii kuma dhibba tokkoof kuma ja'a ol ga'u mootummaan naannichaa beeksiseera. itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo gaambeelaa gaabteebel muun roobni cimaan dheengadda roobe kallattii lamaan lolaa cimaa uumuun kanneen godinaalee lama keessa jiran aanaalee saddeet keessatti qabeenyaaf beeladaalee miidhaa geessisaa jira jedhannaa kormalkaa amboorraa gabaasa qaba.
naannoo gaambeellaa godina nuweer aanaa laaree keessaa torban darbe keessa sababaa balaa uumamaa balaa lolaatiin qe'ee isaanii irraa gadhiisanii lafa gogaatti baqachuu isaanii namoota dubbatan keessaa balaa lolaa kana ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Keechi garboosiin jedhama. Balaa lolaa cimaa akkasii ergeen beeku. Beeladootni du'anii jiru. Mannillee manca'ee jira. Namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan.
Zinaabu qamatan balaa yoo nu'an.
Boonni ilaaluun jedhama. Roobni akka malee ta'eera. Lolaan amma xiqqoo hir'isullee namootni hedduun sababaa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru. Maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre. Ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan.
Hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beelladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan.
Waan bishaan ujummoo sababa balaa lolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif namootni utaalloodhaan qabamaa jiru. Anallee kunoo utaalloon naqabee jira jechuun dubbatan.
Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa laaree obbo Taankoo Enyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu.
Roobni cimaa roobee aanaa laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumameen namootni 29,000 fi 489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii lafa gogaa ta'ee fi manneen barnootaa keessatti argamu. Garuu lubbuu namaa irratti ammaaf hubaatiin qaqqabeen jiru. jechuun dubbatan.
Kanumaan walqabatee naannoo Gaambeellaa keessatti sababaa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoofsi namoota buqqa'anii kuma sagaltamaa oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa dubbatan obbo Gaat Beelimuun akka jedhanitti aanolee saddeet godina Nyuweerii fi Anyo'aa keessatti argaman keessatti balaan lolaa uumame namoota kuma dhibba tokkoo fi kuma ja'a torban tokko keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan haala jiru laalchisee akkas jedhanii jiru.
ኃይለኛ ጎርፍ ነው የመጣው። በኦሮሚያ በኩል ዳምብሎ መስመርና በደቡብ ሱዳን የመጣ ጎርፍ ነው።
Kallattii Sudaan Kibbaaf naannoo Oromiyaa keessaan lolaa cimaatu gara Gaambeellaa dhufe. Aanolee saddeet keessaa namoota Kuma dhibba tokkoo fi kuma ja'atu sababaa balaa lolaa uumameen walqabatee qe'ee isaaniirraa buqqaasaman. Lubbuu namaa irratti ammaaf balaan uumamee hin jiru. Garuu qabeenyaaf beeyiladootarra mancaatiin guddaa gahee jira. Namni qorraanis rukutamaa jira. Keessumaa daa'imman namootni hedduun qorraan walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan.
balaa lolaa kana wanti ammaa taa taasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaaniirra sababuma balaa lolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti.
ግን አሁን እየመጣ ያለው ጎርፍ በጣም ከአቅም በላይ ነው።
Kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture. Amma garuu hagayya keessa dhufe. Mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa'aa turullee lolaa hamaatu dhufe. Amma marsaa lammaffaan balaan kun kan mudate. Torbanoota dhufan keessattillee marsaa sadaffaaf afraffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Kanaafis pireezidaantii naannoo Gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru jechuun dubbatan.
Yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaaf dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
ክልሉ መንግስት የራሱ ውሳኔ እንትን አድርጓል። አንድ አስር ሚሊዮን ብር ወስነዋል።
Mootummaan naannichaa birrii miiliyoona kudhan gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa hangootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbilee miti mootummaa akka yuuniseef biskuuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona kudhan gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru jechuun dubbatan.
Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa waggoota soddoman darban keessatti sa'aatii 24 keessatti bokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa oochaa jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababaa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona tokkoof kuma dhibba torba caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen kuma dhibba afur caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sadarkaa bala'amaatti cehaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota afur walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmiyaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaaduu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoona 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa faa'oon. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumiinsa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii torba ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gallakkisanii akka godaanuudhaa fi dirqamamanii ibsee jira gabaasni faa'oo kun. yeroo ammaa haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa shanaffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan faa'oon akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanfoord Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaalaa Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii torba ta'anii rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a, a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaatii qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni kuma dhibba lamaa ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yommuu seenan kanneen biraa miiliyoonii tokkoo fi kuma dhibba afur ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yommuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanfoor jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban faa'oodhaa fi hojjechaa turan keessa waan arganii hin beeknedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoota 250,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanfoord dabaluudhaan. Sagantaan midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiran miliyoonii saddeetii fi miliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaa fi gargaarsa isaa akka ol guddise dubbatanii daayirektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessaa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaa fi doolara miliyoonii dhibba afurii fi miliyoonii kudha ja'a akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daarfoor. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandii atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin yuuniseef gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii kudhan ta'anii fi umuriin isaanii waggaa shanii gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF fi James Ilder akka jedhanitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million. When you've got those and then you combine it with the Yommuu hanqina midhaan nyaataa daa'immanii haala sodaachisaa sadarkaa olaanaarra ga'e argitu yommuu daa'imman gaanfa afrikaa miiliyoonii tokkoo fi kuma dhibba saddeet haala akkasii keessa jiraachuu isaanii beektu kanatti yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yommuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabaloo argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'an ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii sagal kan turan yommuu ta'u, yeroo ammaa akka miiliyoonii kudha shan ta'an ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deggersa atattamaa kanaan dura ramadee ture miiliyoonii dhibba tokkoo fi miiliyoonii kudha sagal dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii dhibba lamaa fi miiliyoonii shantamaatti ol butuun isaa. Ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayin VOAdhaa fi Jeeneevaa irraa qindeessite kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. qophii ispoortii har'aa keessatti waa'ee barsiisaa barnoota ispoortiif nama sadarkaa hooggansa atileetiksii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa turan Dr. Bazzaabbii Waldee du'aan boqochuu akkasumas atileet Daraartuu Tulluu dooktarummaa kabajaa argachuu federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa hooggansa filachuu fi atileetonni Itoophiyaa durbaaf dhiiraa fiigicha walakkaa maaraatoonii injifachuu laalchisee bafaqaaduun kaqindeesse qaba kunoo.
Barsiisaa barnoota ispoortii kan turanii fi sochii ispoortii atileetiksii Itoophiyaa keessatti sadarkaa hooggansa adda addaa irratti kan hirmaachaa turan Dr. Bazzaabbii Waldee haa ta'u umurii isaanii waggaa 62tti akka tasaa boqotanii sirni awwaalcha isaanii sanbata dheengaddaa Finfinnee keessatti raawwatameera. Gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame akka ibsetti Dr. Bazzaabbii Waldee bara 1952 ji'a adoolessaa keessa Baaleetti kan dhalatan yommuu ta'u, Yuunivarsiitii Barnootaa Kotobeedhaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa fi qo'ataa saayinsii ispoortii akkasumas hoogganaa kutaa barumsa ispoortii ta'anii nama hojjechaa turanidha. koree olompikii Itiyoophiyaatii fi federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti waggoottan kudha lamaa fi barreessaa federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti waggoottan kudhaniif immoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu akkasumas walitti qabaa koree teeknikaatii fi fayyaa maallaqa qabaa federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjechuun isaaniis ibsameera. Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa keessa qofa ittuu hin ta'in pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa, pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uudhaan biyya isaaniitii fi saba isaanii gargaaraan nama turan ta'uu isaanii seenaa jireenya isaanii irraa baruun danda'amee jira. Lubbuun isaanii nagaadhaan boqotu jechaa maatiidhaa fi firoottan isaaniitii fi jajjabina hawwina. Hawaasni atileetiksii Itiyoophiyaa torban kana oduu gaddaa qofa ittuu hin ta'in oduu gammachuus argatee jira. Sadarkaa Itiyoophiyaatii fi Afrikaatti meedaaliyaa warqii jalqabaa Olompikii irratti argachuudhaan seenaa kan hojjattee fi yeroo ammaa pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa kan taate Atileet Daraartuu Tulluu Yuunivarsiitii Baahirdaar irraa muudama dooktarummaa kabajaa argattee jirti. Sirna kennaa muudama kanaa irratti kan haasaa taasisan pirezidaantiin yuunivarsiitii Baahirdaar daraartuun biyya irraa darbitee Afrikaadhaa fi Gucaa daraartuun haadhaa obboleettiidhaa fakkii Itiyoophiyaati jechuudhaan akka dinqisiifatan gabaasameera. Daraartuu Tulluu bara kuma kudha sagalee fi sagaltama shaampiyoonaa dargaggootaa Bulgaariyaa keessatti taasifame jalqabee sadarkaa addunyaatti dorgommii adda addaa irratti warqee galmeessaa turte. Bara kuma kudha sagalee fi sagaltamii lama Olompikii Baarseloonaa irratti meetirii kuma kudhaniin warqee argattee Afrikaa keessaa dubartootaan warqee Olompikii argachuudhaan ishee jalqabaa taate. Bara kuma lamaa fi lama Olompikii sidinii irratti warqee dabalatte. Bara kuma lamaa fi kuma lamaa fi sadii walakkaa maaraatoonii Poorchugaalii mootee jirti. Bara kuma lamaaf tokko maaraatoonii Londonii fi Tookiyoo irratti hirmaattee bara kuma lamaa fi sagalii umurii ishee waggaa soddomii torbatti maaraatoonii Niiwoorkii tokkoffaa baatee mooteetti. Bara kuma lamaaf kudha tokko fiigicha maaraatoonii ishee isa xumuraa biyya Jaappaan Yokohamaa keessatti taasifte. Sadaasa bara kuma lamaaf kudha saddeetii jalqabdee pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa taatee hojjechaa kan jirtu Komaandar Daraartuu Tulluu bara keessa jirru kanatti shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa fi shaampiyoonaa dargaggootaa addunyaa irratti bu'ii gareen atileetonni Itiyoophiyaa argamsiisanii fi hooggansi koree isheedhaan dursamuu kenne murteessaa akka ture gabaasamee jira. Waldorgommiin pirezidaantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaatiif taasifamaa ture injifannoo obbo Isaayyaas Jiraa Booshaatiin raawwatamee jira. Bakka bu'aa Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa ta'uudhaan kan dorgaman obbo Isaayyaas waggoottan afuran darbanii fi pirezidaantii Federeeshinii Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjechaa kan turan yommuu ta'u, namoottan bakka bu'oota naannoleetii fi gareewwanii yookaan kilobootaa ta'an dhibba tokkoo fi soddomii saddeet keessaa sagalee sagaltamii afur argatanii filatamuu isaanii gabaasni federeeshinii kubbaa miilaa Itiyoophiyaa irraa argame ibsee jira. Kanneen isaanii morkachaa turanii bakka bu'aan naannoo Amaaraa obbo Malaa Kuufante sagalee 27 bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa bakka bu'uudhaan kan dorgommiidhaaf dhiyaatanii turan injiinar Tokkicha Alamaayyoo sagalee 17 kan argatan. Sirna filannoo pirezidaantummaatii fi koree hojii raawwachiiftuu galma koomishinii diinagdee Afrikaa yookaan ECA keessatti taasifame kanarratti bakka bu'oonni federeeshinii Afrikaa yookaan CAF akkasumas bakka bu'aan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA argamuun isaanii beekameera. Dilbata kaleessaa hagayya 28 bara 2022 Ayirlaandi kaabaa magaalaa Laarnee keessatti waldorgommii fiigichaa maaraatoonii walakkaa taasifameen atileetonni Itoophiyaa durbaanis dhiiraanis rikoordii haaraa bakka sanaa galmeessuudhaan moo'uu isaanii gabaasni atileetiksii addunyaa ibsee jira. Akkuma kanaan waldorgommii shamarraniitiin yaalam zarfiyoo haalaaw sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa afurii fi sekoondii 22 xumurtee yommuu tokkoffaa baatu. Sahay gammachuu sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa shanii fi sekoondii tokkoon xumurtee lammaffaa baatee jirti. Atileetiin Keeniyaa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa torbaa fi sekoondii soddomii torbaan sadaffaa baatee xumurteetti. Fiigicha dhiirotaatiin kan tokkoffaa ba'ee mo'ate lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar Mokonnoni. Daqiiqaa shantamii sagalii fi sekoondii afur itti fudhate. Sa'aatii gaariidhaa jedhameera. Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi sekoondii afurtamii afuriin afuraffaa kan ba'e lammii Itoophiyaa Tasfaahuun Akkalneeti. sa'aatii yaalam zarfii yohaalaa fi jamaali mirgalmeessan atleetiin kamiyyuu kanaan dura bakka sana irratti maaraatoonii walakkaa irratti hirmaatan galmeessanii hin beekanuu jedhameera. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hin dagatinaa. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Qophii itti aanutti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa industirii fiilmii erga jalqabee qabee hojii fiilmii irratti bobba'anii jiru agarsiisni haaraan muuzeemii akaadaamii suraalee socho'an agarsiisu seenaa ajaa'ibaa kana agarsiisee jira irra hedduun garuu dagatamanii jiru kanarratti qophiin qindaa'e kunooti. Kiliippiin fiilmii beekamaan bara 1898 hojjetame tokko hiriyoonni gurraachaa tokko ennaa wal dhungatan agarsiisa. waggaa shan dura qofaa irra deebi'ame kan argame yoo ta'u kiliippii fiilmii jalqabaa biroo waliin kan agarsiifame yoo ta'u qaama agarsiisa riijenereeshin bilaak sinimaa jedhamuuf kan waggaa darbe baname muuzeemii fiilmii keessatti fiilmii beekamaa ture muuzeemichi seenaa barbaachisaa tokko nuuf himaa jedhu aanga'oonni muuzeemii sanaa jaakuliin steewaart akaadaamii muuzeemiitti.
We really wanted to take the time and the space to show people just how long black artists have been involved in filmmaking.
Artistoonni gurraachotaa yeroo ammaa fiilmii hojjechuu irratti akka hirmaatan yeroo fudhannee namootatti agarsiisuu baay'ee barbaanne jedhan. Bashannansiistota gurraachotaaf kanneen fiilmii hojjetan kanneen hooliwud keessatti loogiin isaan mudate ennaa ilaallu industirii fiilmii keessatti bakka olaanaa qabu. Oomisha fiilmii of danda'e adda durummaadhaan daawwattoota lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa ta'aniif agarsiifama irra hedduun isaanis hojjettoota fiilmii lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaati. stoormii wazarka jedhamu muuziqaa bara 1943 leenaa hoorn waliin hojjetame fiilmii poorgii en bees bara 1959 kan saamii deevis irratti hirmaateef poosteroota fiilmii dheeraa agarsiisa sana keessaa kanneen jiran keessaati.
And many of them have been lost to time, but we have these posters as wonderful reminders of this really robust period of film production.
Baay'een isaanii badaniiru garuu poosteroota kana akka yaadannoo ajaa'ibaa kan yeroo fiilmiin cimaa ta'ee of harkaa qabnaa jedhan. Fiilmiiwwan irra hedduun yeroo adda addaatti bajata xiqqoodhaan waraabamee jedhu akaadaamii muuzeemichaatti gargaaraa to'ataa akka ta'an Dooris Berger fiilmiin bara 1939 Reform School jedhamu dabalatee Luis Biiver fiilmii dhibba tokkoo ol kan televezyiyoona irratti argame irratti hirmaateera. Fiilmiiwwan kun guutummaa Ameerikaa keessatti kan hojjetaman yoo ta'u dandeettii sadarkaa biyyoolessaatti argaman irraa ka'uudhaan kan hojjetamanidha. akkasumas bara 1940moota keessa kanneen turan fiilmiiwwan gaggabaaboo kanneen weellistootaaf shubbistoota gurraachaa agarsiisantu jiru namoonni gurraachonni tokko tokko kan akka obbolaawwan niikolaas waltajjii muuziqaa irratti beekamoo turan pool roobinsan aartistii konsartii hooliwud irratti nama beekamaa ta'e bara 1960moota keessa fiilmonni hedduun dhimma siyaasaa qorachaa turan haarii bilaafoonteef sidnii pooyitariif kanneen biroo waliin ta'uudhaan. pooyitar seenaa hedduu maqaa dhahaman keessaa fiilmii bara 1963 liiliis of the fiild jedhamuun badhaasa ooskaarii kan argate taatoo beekamaa ture. qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulaawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitariif instagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraa voa afaan oromoo yoo jettanillee nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamreeti ogeessi gulaalaa viidiyoo nateeraa amantee keessummeessituun keessan antuu diree horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.